uvuga no mu byo ukora urabanza wibaze mu byiyumviro
mu kiganiro cy'uno munsi cyateguwe na apoloni dusabe ku izina rya benevolencia tugiye guca ijya n'ino imvugo isuzugurira abandi mu kivunga kuri mwebwe mugiye kubikurikirana ndabifurije amahoro y'imana n'ikaze yo kubanza kumviriza aka gakino
Ehera baca ndabira n'ukuri inzu yacu ko neba raba nawe raba nawe none nk'ubu tugiye kuba bane tutagira naho tuba ubwire nawe Mugabo mpaka gerageza nawe wihangane nta ntakundi.
umvira cyangwa uje nihangane Eh, ese nyamugesera ese nyamugesera turi iyo nzu Ca, Wihangane.
iyi imana imwanka jewe nkamufata jewe mpaka ihangane. Ese ese wa mwana we. Hewe wamwa. Hindi zo mpene zigira hariya nizabe zi- zihonyera mu muriro. Zikureho.
Eh, Cango, Cango, Zishushe zishushe.
Cango. kanya siga koko- ko- koko bakirazira Eh, Eh, Ego ego.
abo bagesera nyene Ego ni Ca, mukazira.
wowe turihurira wanyana imbwa wowe turihurira washa washa washa ubu nyene wanyene aha nibwizane Mpaka.
ubu nyene wanyizane Ivyo ni biki?
izane Ni biki utiri kaka?
biki Ni biki kaka?
cyangwa wowe ntuvyinjiyemo washa ni biki ni biki urondera iki ngaha eh ni waraza utuririye mu nzu ni wowe ni wowe eh waruje kureba ko twari dupfuye twaheze eh kazibe ndazi ko uri waduturiye kazibe
Mpaka.
iki Uwo mwana ni uri kuragiriza ivyo numva.
iki Uwo mwana ni uri umwana kuragiriza.
w'igihe cyo gihere cyane ngo ni umwana pfukamaho nyarutsa ikibi mwadukorera cishurasha ikibi mwadukorera cishura iki Oya mwishwane.
iki Ariko nyene urabona uwo mwana ko ari uyobayira abatuririye inzu gamaka.
iki iki iki iki zira atari we ni mwene wanyu iki ah ivyo arivyo byose ni mubi wanyu mwese nico kimwe nimwe mwarebe uduturiye mu nzu n'abandi iki iki uburago mu uburago mu vyishure uburago mu- Ca-
Oya.
Sani, ibyo mwadukoreye byose sha sha sha uravyisura Oya, oya, oya, Nindira oya.
maze ndakwereke Oya, ma- nindira maze ndakwereke wagihera cyangwa urubize Maka, oya, oya, oya, oya, oya, oya, maka, oya, oya, oya, eh, eh, eh, Wagize- eh, eh, eh, eh, maka, bumvikane, bumvikane, maka, agahinda ufise, je- je nda- ndagatahura, mugabo ntawe, he, uri abantu kushavurigize ngo wavujaniranya, he, mwowe nyene uribuka umunsi nyina wabo wa kirazira yagomba kuhagiriza ivyo ba so wanyu bamukoreye mu ntambara, nawe ucavuga utari bwanavuke, byaragushimishije ga maka. oya reka tuvugane ukuri eh? aho wewe wari kunezerwa nuko uri kuragirizwa ibibi utakoze ngo nuko cyakozwe nabi wanyu maka
maka yariko yagiriza umwana w'umuryango w'abakirazira ko ari mu baturiye inzu yabo mu gihe umwana yariko yitakambira ko atari we mpaka aho yagumye yemeza ko abo kwa bakirazira bose bagigwa n'icaha aho cago yamwihanije amubwira ko atari vyiza ku muntu yagigwa n'icaha ngo ni uko cyakozwe nabi iwabo dufatiye kw'ako gakino tugiye kurabira hamwe inkurikizi zihari iyo hakoreshejwe imvugo isuzugurira abantu mu kivunga mbe imvugo mwe nizo zirahari mu kwishura ico kibazo abanyagihugu bo ku mutumba gasare komine matongo mu ntara ya butanyerera bavuga ko imvugo zisuzugurira abandi mu kivunga ubu atazo bumva kiretse izo bumvise mu myaka iheze zari zifatiye ku moko jewe nkikura ntaruka narabona abahutu n'abatutsi wewe ufise nk'umuvyeyi yakwibarutse uri umuhutu ugashima umwigeme w'umututsi muhira abana nakubutsa ngo ajye amarekere adakora y'abanebwe ntuzunzanire mu rugo kandi umuhungu yamushimye nk'aho hose kwari ugusuzugura ati jewe nzomuzana ngo je ntuzunzanire mu rugo ngo bajya n'abanebwe ngo ntibakora ngo ico bazi bazi ngo kwahirira inyana gusa n'inka ngo n'ugukuka amase ngo none ngaha abanyatanka nifitiye ngo uwo muzana ngo, ngo, ngo hagire ico amarira ngo ubona ngaha mfise itongo rinini je ntuzunzanireho ngo mpunga agashobora kumu, kumuheba kandi ku- ku- kubwo kumu- kumusuzugura abavyeyi be bakamubuza kubera ngo bamusuzuguye umututsi nawe atwaye umuhutu yarashobora kuvuga umu- akavuza umuhungu wiwe ati je ujya ntuzunzanireho bajya basa n'abatwa bajya bashumba bajya bagererwa bajya bokumarira iki ngo nta n'inka ngo izova iwabo ngo bakuzanire ngo nta n'agatongo afise ngo ashumbiye naka ngo ntuzun- ntuzunzanire hungu yamushimye akamuheba kamureka bisanzwe gusuzugurana kera vyariho cane kubera ko abigize ti twebwe turabahutu twe turabatutsi twe turabatwa bamwe mu gusuzugura abandi baba- bavana n'ivyo babagiriza bakavuga ati mwabahutu mwe mwebwe musa nabi abo baba baratutsi rero bababwira ati mwabahutu mwebwe musa nabi bagera ku batwa batoya mweho muri abanyuma muri baruhebwa abahutu nabo Ti, mwebwe naho muvuga ko turi dusa nabi babwira abatutsi ti namwe ntaco mwihereza tudakoze mwebwe ntaco mwihereza tudakoze twe turakora mukabona kurya ni ukuvuga ko babita yuko ataco bamaze nabo nyene ni kubera iki hariho abantu basuzugira abandi mu kivunga abantu iyo basuzura abandi mu kivunga baba bashaka kwigungirako canke kwikumirako kugira bikunde barya bahora bayoboka barya abantu bariko barasuzugura bayoboke abo bariko barabasuzugura ashere niyo nizigiye umuhinga mu by'uburongozi busuku arunganira abo banyagihugu aho yerekana ko imvugo zisuzugira abandi mu kivunga ziriho hariho imvugo zifatira abantu mu kivunga zifatiye nko ku bwoko canke intara canke umugwi barimwo nimba ari ishengero nimba ari umugambwe eh, ugasanga ni imvugo zerekana ko ari abantu babi batameze neza bada- badafise ubwenge nk'abandi canke b'ingeso mbi canke badashoboye gukora ibintu abandi bakora muri rusange ni imvugo zishira abantu inyuma y'abandi mu, mu bisata bitandukanye by'ubuzima nk'uko bomengana abantu bo bataco bashoboye ari abantu bari inyuma akarorero kibonekeza ubu ubu hariho ibyabayeho kera ubu byaheze mugabo ubu haracariho ugusuzugura nk'abatwa nk'akarorero hariho abantu bemera ko gushika ubu bemera ko abatwa atabwenge bagira bashobora kuja mu ishuri ngo bige amashuri bayaheze kujya kuntu abana b'abatwa baba bashonje basanga ubuzima muhira burahungabana bagaca baheba amashure hariho ababona ko ari ubushobozi buke E, ku batwa niho bikunda kuboneka cane cane hanyuma ku vyo muri politike navyo hari igihe habaho kwagirizanya kosa basanga umugwi kanaka urafatiwe mu kivunga wose bariswe abantu babi bariswe abanyamakosa mbe aya majambo asuzugurira abantu mu kivunga avugirwa hehe mu biringi bihe amajambo asuzugura abantu mu kivunga akunda gukoreshwa mu bihe byo kwikwegera ko abantu la mobilisation muri politike eh, mu ntumbero yo ku harimo akantu kanyegejemo kavuga ngo bajya abantu si beza mu yandi majambo ni twebwe turi beza barimo ako kantu ko kwikwegera kw'abantu rero ni ibihe muri politiki biba bikenewe yuko abantu begerana kumbure nk'imbere y'amatora canke mu gihe c'amatora kugira ngo bashire inguvu hamwe bashigikire uwo muntu bayipfuza nyene ko bamushigikira canke iryo shirahamwe rya politike canke uwo mugamba hariho ababigira kubera nyene ariyo mvugo babona ibafasha hakaba n'abandi babigira kubera ari uko bavyumva kubera baga- basuzugura abo bantu bagaya abo bantu abo rero baba bara- bafise ako kagwara ko kwishiramwo abantu nabi bimwe bita prejuje mu gifaransa ariko hariho n'ababikora babibona baba bazi yuko abo bantu bose atari babi ariko bakabavuga ko ari babi mu kivunga kubera iyo ntumbero yo kwikwega kwegera ko umugwi kanaka eh, baba bariko bararesharesha bakoresheje mu kuvuga nabi abo bandi imbere yo kuvuga imbere yo gukora banza wibaze imvugo zisuzugura abantu mu kivunga ngo zirashobora gushikana kubisha bw'ikivunga nk'uko abanyagihugu bo ku mutumba gasare muri komine matongo mu ntara ya butanyerera babivuga uwo mugwi wa mbere urumva uba wasuzuguwe bamaze kwiyumvira rero ko bariko barabasuzugura baca bashaka kuvuga ati rero ubu rero natwe tugomba twikureko akagaye badusuzugura nkande baca batangura kwiyumvira ukungene baza kubagirira nabi uko kubagirira nabi nta ciza kiza kuvamwo ikivamwo ni iki baca batangura kwiyumvira niba bashamirana ibintu vyo kugwana baca batangura kugwana uko kugwana nako umuntu atangu- amenya ukungene atangura intambara burya ntamenya ukungene ihera iyo mishamirano ishobora kuvamwo iki ishobora kuvamwo ubwicanyi mu mwanya atababaye hagati ngo batabare hari nk'igihe bashobora gusuzugura abantu bakavuga ati bajya ntacyo bamaze ukamengo barakumiriwe mugabo wagira buke mu gitondo bavyuka ugasanga nk'umurima wawe w'imyumbati dacu uraranduye iyo ni ingaruka mbi ya mbere Waba- wabasuze ko atacyo bamaze bakaca baza mu murima wawe w'imyumbati bakawurandura nk'akarorero usanga uwo murima rero ugiye gutyo wafashije umuryango wafashije igihugu wafashije benshi ariko uwo murima w'imyumbati ugasanga waraye ugiye nawe bakurandurira umurima w'imyumbati ngo nanjye sindabyemeye rindi ejo mu gitondo cyangwa hirya y'ejo baratunze hari gusanga bifitiye inka ejo mu gitondo bagasangira inka yaryamye ngo ngo inka ngo twaryamye ngo ikomeye ngo none ngo byagenze gute kumbe kubera gusuzugurana hariho uwa- uwagiye kurandura umurima w'imyumbati uwundi yaciye agenda ku nka batunze yayije iyo rero hatabayemwo abantu ngo hajyemwo imyumvikano byumvikane ko abasuzugura abandi n'abasuzugurwa bose bajye hamwe umuntu ababwiye tibuga ivyo bintu mukora sibyo baravamwo ubwa mbere batangiye kurandurana imirima batangiye kwica inka mu- mu kinyegero baravamwe bagahurira ku nzira bagatemana bamaze gutemana rero habamwe abapfa habamwe abamwe abacika ibimuga bakamugara Bucumi Pierre arongoye umutumba Gasare muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera nawe arerekana inkurikizi zihari mu gihe hari abasuzugira abandi mu kivunga haraba urwanko hakaba ishari hakaba gushamirana bakanagwana bak- bakicana Asher niyo nizigiye nizihe ngaruka zihari iyo hari imvugo zisuzugira abandi mu kivunga uwavuzwe nabi mu kivunga biramubabaza biramubabaza kuko birimo akarenganyo abantu bose ntibashobora kuba babi mu kivunga haba harimo abantu ivyo bivugwa bitaberekeye urumva abo barumva ko barenganijwe ko bagirijwe amakosa batakoze ko biswa abantu babi mu buryo butari bwo ivyo rero bituma bababara bagakomereka bigashobora rero kuvamwo urwanko hagati yabo nabo nabo babishizemo nabi urwanko niyo nkurikizi mbona iri hafi ariko urwo rwanko nabwo urumva iyo rudatorewe umuti nabwo rurashobora gutuma icuka kiba kibi mu kibano mu gihugu bikavamo amatati hariho amatati a- a- a- ashobora kujana ku gushwana kurwana abantu bagasubiranamwo iyo birengeye gushwana bikaja mu kurwana urumva haba hajemo ihohotera haba hajemo violence hariho igihe bamwe bashobora gutera abandi bakabagirira nabi mu buryo bwo kwivuna kuko bavuga bati aba bantu ni babi tutabivunye bazotugirira nabi ugasanga rero biravuyemo amatati nyene ari mu bukozi bw'ikibi ari mu violence yeruye eh, bigatera uruhagarara mu gihugu erega bi- bi- bibandanije biduga rwose n'intambara irashobora kwaduka iyo abantu bankanye ku rugezo rurerure intambara ihitana ubuzima bw'abantu abarokotse bagahunga ibintu by'abantu bikononwa ibikorwa by'iterambere bigahagarara i- imigambi yari kwirakorwa ikabanza kurindira kugira ngo habanze haboneke amahoro bizana bya bindi by'impunzi abantu bata ibyabo baza kugorerwa mu makambi abana bagata amashuri abari kuvurwa bakabura ubuvuzi bamwe indwara zikabahitana eh, intambara iyo zije zikwega ibindi byinshi hari igihe mbere wose usa- usanga n'abantu batevye iyo bahungiye ugasanga hariho urunganwe ruriko ruravukira aho rutategerezwa kuvuka bagakurira aho batategerezwa gukurira ahantu barundanye indero yabo ikagorana bigaca bigenda bikibika mu mitima y'abantu ububisha bw'ikivunga rero buzoshika ari uko byabitswe igihe kitari gito hakaboneka abashaka kubukoresha kubw'izindi nyungu bagaca bateranya abo bantu e, ntihajya ubona rero abantu basimbira ku bandi umenga ntibisiguritse ariko bitewe n'uko hari ibintu bamaze imyaka barabitse mu mitima yabo maze hakaza umuntu a- a- atamwa akampi nk'umuntu ataye akampi mu byatsi byumye ukabona rero umuriro w'amatati nyene n'ububisha bwo mu kivunga uradutse ntihajya abantu bakoreranira ikibi harimo n'ubwicanyi harimo no kononeranira ubutunzi bwabo mu kivunga utaraba ngo ubu turafise ico dupfa uwo hari ico yanyononeye gusa kubera uwo muntu umushira mu mugwi kanaka w'abantu wishizemo nabi igihe kirekire kandi wanka turabandanya n'ikiganiro banza bibaze cy'uno munsi aho turi ko dukijya n'ino imvugo isuzugurira abandi mu kivunga turumvise kwishikana ku bubisha uwo munyagihugu wo ku mutumba gasare muri komine matongo mu ntara ya butanyerera aragira akajambo abwiye abakunda gusuzugurira abandi mu kivunga impanuro zinoha abantu basuzugurana nababwira ko bobihagarika kuko nta nyungu bizana atari uruhombo nababwira ko bobiheba hama baka- bakayaga bakaja hamwe hama bakarondera iterambere bikagenda neza nawe wokora iki ubonye abariko basuzugurira abandi mu kivunga icyo niyemeje mu bariko barasuzugurana mu kivunga ndiyemeje yuko nzobaba hafi nkabahanura kugira baje hamwe basangire akabisi n'agahiye umukuru w'umutumba gasare muri komine matongo mu ntara ya butanyerera aravuga icyo yokora amenye ko hariho abariko basuzugurira abandi mu kivunga twe turamanza tukamuhamagara uwo muntu tukamuhanura yanse kumva yanse kumva impanuro turamucisha ko akanywafu nywafu gatonya ni nk'agahano gatonya ako gahano nako si akandi tugira tuti wewe kusuzugura aba ukaba uri kuraba ushaka ku- kubasubiza inyuma tanga nk'ikarato y'urwagwa ushyire hamwe muri rusange bose bace begerana bayisomere hamwe muri rusange mubone yuko mwese muri bamwe asher niyo nizigiye umuhinga mu by'uburongozi busuku nawe aravunira akagohe abakunda gusuzugura abandi mu kivunga akamo notera abantu bakunda gukoresha imvugo yo gusuzugurana no gufata abantu nabi nk'abantu babi mu kivunga ni uko bobyihindukiza ko bakabona ingene ibyo bintu bibabaza iyo umuntu ariko aravugwa nabi yafatiwe mu kivunga wewe atagi- atacaha cyangwa ikibi yakoze cotuma yitwa gutyo Eh, kurya rero nabo bibababaza nabo bamenye ko n'abandi bibababaza baheze babireke iyo hariho umuntu yakoze ikibi bavuga uwo muntu nyene mugabo ntibagombe guca bavyambika abantu bose bafise ico bahuriyeko n'uwo muntu mbega bavugwa ko cyangwa basuzugwa mu kivunga wakwiye kugira imyifatire yihe mu ntumbero yo gukinga amatati cyangwa iya wabisha bwo mu kivunga twabona iyo abantu bavuzwe nabi mu kivunga bakitwa amazina mabi bagasuzugurwa bagatukwa bakwiye kutabyakira iyo ibyo bintu atari byo iyo umuntu akuvuze nabi umugabo atari kumeze ibyo bintu uba ukwiye kubigwiza n'ubusa ugafata nk'uko wahuye n'umuntu akakwihendako canke umuntu vyagoye mu bwenge bwiwe niwe afise ingorane siwe uyifise burya si vyiza gushavuzwa n'ibintu vy'ibinyoma kuko iyo uvyakiriye ugashavura ukababara bishobora gutuma nawe ejo uvuga nabi canke ugakora nabi ikinyoma gifate nk'ikinyoma ukijane hahandi bata imicafu muri pubere ushireyo wugare wowe wibandaniriza ubuzima bwawe hanyuma uyo muntu nimba ushobora kumushikira umwereke ko ariko arakora nabi ko adakwiye gufatira abantu mu kivunga kuko abantu baratandukanye ikosa rikozwe n'umuntu umwe ntirikwiye guca ryitirirwa umugwi w'abantu aha niho turangirije ikiganiro banza wibaze cuno munsi twari ko dukijya n'ino imvugo isuzugurira abandi mu kivunga apoloni dusabira ateguye ikiganiro ndayifashijwemo na la benevolencia ndakengurukiye abatanze ivyiyumviro ntibagiye na mwebwe mwari muduteza abiri mugire ibihe vyiza naho ubutaha
urabanza wibaze banza wibaze mu byo uvuga no mu byo ukora